iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u rwanda irasaba umuryango w'ubumwe bwa afurika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu majyepfo ya afurika sadek ziri mu butumwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi zitandukanye mu rwanda rwanda zakoze imyigaragambyo kuri uyu wa mbere ngira ngo abanyekongo bari mu rwanda nk'impunzi bafite uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo basaba ko basubira mu gihugu cyabo basaba ko igihugu cyabo cyagira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu byabo joseph sebarenzi wigeze kuyobora inteko nshingamategeko y'u rwanda mu burundi hatangiye gahunda yitwa dusharize igisagara ni umugambi watangiriye murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura tukaba twaragwije amashurwa arenga amajana atandatu kugira igisagara cyacu cya bujumbura tugihe iyindi shusho y'indi bisagara biteye imbere ku isi aba ari ibisagara byo muri amerika cyangwa muri
jado nkuru nziza uyobora ishyirahamwe ryitwa sanu konsehonetusi twese biratwerekeye ikaje mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ndi kumwe na diane ninini hazwe amakuru yacu tuyahereye ku mugabane wa afurika leta zunze ubumwe za amerika yafatiye ibihano abantu icenda bo muri zimbabwe barimo perezida w'ico gihugu emerson mnangagwa umugore wiwe auxilia mnangagwa visi perezida wiwe constantino chiwenga umushikiranganji wo kwivuna bansi ujejwe iperereza rya zimbabwe hamwe na patrick cinamaza ajejwe ibigega vy'umugambwe zanup f uri ku ubutegetsi muri ico gihugu ibihano vya amerika vyega n'amasosiyete atatu akorera mu vy'ubudandaji bwa zimbabwe amerika yagiriza abo bose yashize mu bihano ihonyanwa rikabije ry'agateka kazina muntu ibiturire kunyuruza abantu no guhohotera kiremwa muntu ku rugero rukabije ibihano vya amerika kuri zimbabwe bifatira amazu yose y'abategetsi b'ico gihugu ari ku butaka bwayo bikongera bikaziririza n'inge ingendo zabo zose zitajanye n'ivy'akazi ku butaka bwa amerika icegera c'umushikiranganji ajejwe ikigiga ca amerika wali adayemo yavuze ko ibihano bishasha amerika ifatiye zimbabwe bigamije kwerekana ukuri k'umukenyuro amerika yamanye yagize ati dushatse kwerekana ko ibihano vyacu bitega abanyagihugu ubwabo ahubwo vyega abantu ku gatwe kabo aba barimwo akagwi kegereye perezida mnangagwa gakora amabi atandukanye n'abagwizatunga bagirizwa ibiturire no guhohotera abanyagihugu ba zimbabwe umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'andi makungu anthony blinken nawe yavuze ko ibihano bishasha biri muri politike ya amerika ikarishe yo kudahanyira mu kivunga blinken ati ibiturire ihonyangwa ry'agateka ka muntu ubwicanyi no kunyuruza abantu muri zimbabwe vyimonogoje perezida emerson mnangagwa ni perezida wa kabiri agiye mu bihano vya amerika uwo yakoreye mu ngata ariwe robert mugabe nawe nyene yari mu bihano vya amerika agitwara zimbabwe yari yabigiyemwo mu bihumbi bibiri na gatatu ico gihe amerika yatwagwa na george bush ntaco ubutegetsi bwa zimbabwe buratangaza ku ngingo ya amerika tuve muri zimbabwe tuja muri haiti aho ibihugu bihana imbibe n'ico gihugu birimwo izinga rya bahamas vyakomeje umutekano vyinshi muri ivyo bihugu vyatanguye gutahukana abakozi bo mu buserukizi bwavyo muri haiti leta zunze ubumwe za amerika nayo yasavye abanyagihugu bayo kuva muri haiti vyihutirwa haiti iri mu mudurumbanyo uvanze n'umutekano muke kuva ku munsi wa mungu umunsi inkozi z'ikibi zigaba igitero ku mabohero makuru yo ku murwa mukuru port au prince zibohoza abanyororo baharurwa mu bihumbi bitatu n'amajana indwi abarenga cumi nibo bamaze kumenyekana ko baguye muri ico gitero mu gihe ikiringo c'amasaha ntarengwa yo kuba abantu bakiri kiri mw'ibarabara n'ikindi c'amasaha mirongo irindwi n'abiri c'amategeko agenga ibihugu biri mu ntambara leta ya hayiti yashinze ku munsi wa mungu bikibandanya imigwi y'inkozi z'ikibi muri hayiti yikangisha ko ikigiye gukurikira ari gufata igihugu yasavye abavyeyi kugumiza abana mu mihana yabo leta nayo ica babisaba ahubwo ko baja mu mashuri iyo migwi y'inkozi z'ikibi isaba kandi ko umushikiranganji wa mbere ariel henry akomborwa bidatevye mu mabanga yiwe imidurumbanyo ya haiti yiyongereye mu gihe ariel henry yari muri kenya gushirako umukono ku masezerano yemerera ingabo za kenya kuyobora ibikorwa vy'umugambi w'ingabo mvamakungu zoza gutabara haiti umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu yatangaje ko yizera ko ariel henry yamaze gusubira muri haiti yagize ati twibaza ko yabikoze uko kandi yahawe uburenganzira bwo gutaha kuko ari ngombwa ibihugu bibanyi vya haiti birimwo republique dominicaine ntivyemeje niba vyemeye ko ariel henry akoresha inzira y'ibarabara kugira ngo atahuke perezida w'ico gihugu ico bikoze yavuze ko atazokwemera impunzi zo muri haiti kuza mu gihugu ciwe ishami rya onu rijejwe ivy'abimukira oyem rivuga ko mu misi itatu gusa abagera ku bihumbi cumi na bitanu aribo bamaze guhunga ubugizi bwa nabi buvugwa ku mugwa mukuru wa haiti port au prince ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye abashinga amateka n'abakenguza amateka w'ubufaransa ejo ku munsi wa mbere baremeje ko gukuramo inda ku bushake vyandikwa mu ibwirizwa nshingiro ry'ico gihugu uwo mugambi watoye ku bwinshi leta ya emmanuel macron niyo yari yasavye ko ibwirizwa nshingiro rihinduka kugira ngo iyo ngingo ijemwo ubufaransa bisigura ko bubaye igihugu ca mbere ku isi yose kigiye kwandika mu ibwirizwa nshingiro uburenganzira bwo gukorora inda ku bushake yugurura ibiganiro mpaka kuri uyu mugambi umushikiranganji wa mbere w'ubufaransa gabriel attal yavuze ko ubufaransa bufitiye ideni ndangagatima ku bapfasoni bose bagendanye agahinda gukora kudashobora kuvanamwo inda bisanzuye atari yavuze ko kubona umugambi wa leta yiwe wemejwe ari iteka ku bufaransa n'ubutumwa bukomeye mu makungu perezida w'ubufaransa emmanuel macron nawe mu butumwa yanditse ku rubuga rwiwe rwa x rwahoze rwitwa twitter yavuze ko ari umunsi wo kwigina uburenganzira bushasha bwinjiye mu ibwirizwa nshingiro ekleziya katolika iri ku ruhande rwamaze kuvuga ko badashigikiye umugambi wo kuburizamwo ubuzima bwa kiremwa muntu
urakoze diane nini nahazwe mu ukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo koma no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u rwanda irasaba umuryango w'ubumwe bw'afurika kudashyigikira ingabo z'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo mu majyepfo y'afurika sadek ziri mu butumwa muri repubulika demokarasi ya kongo ubutegetsi bw'u rwanda burashinja izo ngabo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na fdr iburwanya temistokle mutijima ubusabe bw'u rwanda bukubiye mu ibaruwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'iki gihugu yandikiye umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika bwana musa faki mahama kuri uyu wa mbere ni ibaruwa u rwanda rwanditse mu gihe habaga inama y'akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'ubumwe bwa afurika rwo ruvuga ko rutatumiwemo iyo nayo ikaba yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo muri iyi baruwa ijwi rya amerika yaboneye kopi u rwanda ruvugamo ko rutewe impungenge no kuba mu byigiwe muri iyo nama harimo no kwemeza ubutumwa bwa sadeke samidi arasi muri congo kimwe no gusuzuma ubufasha umuryango w'ubumwe bwa afurika n'abandi bafatanyabikorwa batanga kuri ubwo butumwa ibaruwa iti u rwanda rurahamagarira umuryango w'ubumwe bwa afurika guha uburemere akaga iyoherezwa rya samidi arasi riteje ku rwanda no ku karere kose mu ibaruwa yarwo u rwanda rushinja umutwe w'ingabo za sadeke gukorana n'imitwe y'inyeshyamba igendera ku ngengabitekerezo y'irondakoko yibumbiye mu ihuriro ryitwa wazarendo ndetse n'amatsinda anyuranye y'abacanshuro muri iyo mitwe u rwanda rwitiye abajenosideri n'iyabaswe n'ingengabitekerezo y'irondabwoko ruravuga ko harimo n'uwa fdrr urwanya ubutegetsi bwarwo ruti samidiarasi nk'umutwe w'ingabo ugaba ibitero ufatanije n'imitwe nk'iyo ntiwasimbura inzira yo gukemura ibibazo byo mu buryo bwa politiki yatambamiwe na leta ya kongo bityo umuryango w'ubumwe bwa afurika urahamagarirwa kutemera cyangwa kudatera inkunga samidiarasi u rwanda kandi rushinja ingabo z'umuryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu majyepfo ya afurika sadeke kuburizamo umuhate wo gukemura ibibazo mu nzira z'amahoro wari watangijwe n'ibihugu byo mu karere kuri iyi ngingo mu ibaruwa yarwo u rwanda ruti samidiarasi ubu irashyigikira imyifatire y'ubushotoranyi ya kongo yo gushakira igisubizo mu ntambara yirengagije gahunda zose zo gushaka umuti w'ibibazo mu buryo bwa politiki zari zatangijwe n'ibihugu byo mu karere zirimo ibiganiro bya nairobi n'ibya rwanda mu ibaruwa yarwo kandi u rwanda rwashinje ibihugu by'u burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo gucumbikira no gukorana n'imitwe y'inyeshyamba irurwanya irimo fdrr na snrd fln rugashinja abakuru b'ibyo bihugu gutangaza ku karubanda ko biteguye gushyigikira impinduka z'ubutegetsi mu rwanda rurashinja kandi umuryango mpuzamahanga kwirengagiza nkana umuziremezo w'intambara zo mu burasirazuba bwa kongo uwo muziremezo rwo ruvuga ko ari ugukomeza gushyigikira ingabo zakoze jenoside ziri mu burasirazuba bwa kongo no kuba kongo yaranze kumva ibibazo by'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi rushinja kandi kongo kwanga gucyura impunzi zayo ibihumbi amagana zahungiye hirya no hino mu karere zirimo abagera ku bihumbi ijana ruvuga ko rucumbikiye ibaruwa iti u rwanda ruramenyesha komisiyo y'ubumwe bwa afurika ko gusaba uyu muryango gushyigikira samidiarasi byarushaho kuzanga ikibazo ubufasha bwose umuryango w'ubumwe bwa afurika waha samidiarasi bwaba busobanuye gushyigikira imyifatire gashuzantambara ya leta ya kongo kandi byaburizamo uburyo bwo gukemura mu mahoro iki kibazo kimaze ibinyacumi by'imyaka mu burasirazuba bwa kongo u rwanda rwasoje rusaba umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika gukoresha ububasha bwe agashishikariza leta ya kongo gushaka igisubizo mu nzira z'amahoro binyuze mu biganiro bya rwanda na nairobi rwasabye kandi abagize akanama gashinzwe amahoro n'umutekano muri uyu muryango gukorera urugendo shuri mu karere k'ibiyaga bigari ngo barusheho gusobanukirwa imiterere y'iki kibazo kugeza ubu umutwe w'ingabo za sadeke muri kongo uhuriwemo n'ingabo zavuye mu bihugu bya tanzania afurika y'epfo na malawi watangiye ubutumwa bwawo mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri n'itatu aho waje gufasha ingabo za kongo mu ntambara zihanganyemo n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu uyu waje usimbuye w'ibihugu byo mu karere ka afurika y'iburasirazuba leta ya kongo yanenze kudakora ibihagije mu guhangana n'imitwe y'inyeshyamba iyirwanya ku isonga wa m makumyabiri na gatatu urakoze temistokle mutijima impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi zitandukanye mu rwanda zakoze imyigaragambyo yamagana icyo zita ubwicanyi bukorerwa abaturage bavuga ikinyarwanda bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo hagati aho intambara irakomeje hagati y'ingabo za leta na m makumyabiri na gatatu umugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Joseph Sebarenzi wahoze ari perezida w'inteko nshingamategeko y'u Rwanda akaba n'impuguke muri politiki ibiyaga bigari no gukemura amakimbirane ngira ngo abanyekongo bari mu rwanda nk'impunzi bafite uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo basaba ko basubira mu gihugu cyabo basaba ko igihugu cyabo cyagira umutekano kugira ngo bashobore gusubira mu byabo bariya ni abantu bamaze imyaka myinshi cyane mu rwanda kuba rero bakiri mu rwanda muri iyi myaka yose bigaragaza intege nke za kongo numva rero ko kongo yabatega amatwi n'umuryango mpuzamahanga ukabatega amatwi ariko ikindi wanavuga wavuga uti u rwanda narwo nk'igihugu cyakire ziriya mpunzi niba baretse bakigaragambya uyu munsi nyamara kandi iyo bigaragambije basaba ibindi leta y'u rwanda irababuza ndetse muzi ko hari igihe yanabarashe sinzi rero ko hari impuhwe leta y'u rwanda ibafitiye cyane nubwo hari abanyarwanda nyine muri rusange abanyarwanda bumva akababaro k'impunzi z'abanyekongo ariko ntekereza ko icyo u rwanda rwafasha izo mpunzi kurusha ikindi ni uko narwo rushyiraho akarwo gakomeye kugira ngo mu karere ka kivu hariya bakomoka haboneka amahoro bityo basubireyo harasa n'ahari ugufata impu zombi ku bijyanye n'izi mpunzi kuko mu gitondo numvise umwe mu bazikuriye avugira ku gitangazamakuru kimwe cyo mu rwanda avuga ati abari muri iriya ntambara ni abana bacu bararwanira yuko tugomba gutaha hanyuma kandi hakabaho kuba bavuga bati turashaka ko leta ya kongo iducyura mu mahoro amahoro n'uburyo bw'intambara birahura gute birerekeza he ubundi byagaragaye mu mateka ko iyo inzira y'amahoro itashobotse mu by'ukuri koko itanashoboka byagiye bigaragara ko abantu bafashe intwaro noneho bigatuma abo bananiwe gutanga uburenganzira noneho batega amatwi bakajya mu mishyikirano bikaba byagera ku mahoro icyo ni kimwe ariko hari n'abandi mu mateka uko bigaragara bajya batekereza ko ibibazo byose bigomba gukemuka ari uko habaye intambara ibyo rero ni amakosa ubundi ngira ngo icyo abantu bagombye gushyira imbere kurusha ikindi ni ugushaka gukemura ibibazo mu buryo bw'amahoro kuko intambara ni mbi imena amaraso isenya ibintu inazana n'urwango hagati y'abarwana ku buryo rero wenda duhere ko intambara yamaze kuba numva ko abarwana bari ku mpande zombi bari bakwiriye gushyira mu gaciro bakumva ko uko kumeneka amaraso kugomba guhagarara bakajya mu biganiro bakareba umuti ukwiriye ku buryo amahoro aza vuba kuko abantu barababaye hari abantu kenshi baba ari nk'i burayi nkatwe turi muri amerika cyangwa se abicaye i kigali cyangwa se abicaye i kinshasa ukumva bavuga ngo ni ukurwana nta kundi byagenda nyamara kandi bakibagirwa ko hari abana bari ku rugamba n'abasirikare bari ku rugamba bamena amaraso yabo uvuze ku bijyanye n'imishyikirano imishyikirano irasa nk'aho perezida felix Tshisekedi wa kongo arasa n'uwayemeye ariko ashyiraho ibigomba kubahirizwa mbere y'uko ayemera ndetse nta n'itariki cyangwa aho izabera iyo mishyikirano igomba kubera ariko bwana sebarenzi ni imishyikirano ishoboka mu gihe habaye amagambo akomeye hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo tutari buze eh, gusubiramo hano ku ijwi rya amerika nyuma y'ayo magambo n'ibyo turimo tubona uratekereza ko ubona abakuru b'ibihugu byombi u rwanda na kongo baba batangiye kumva ibivugwa n'ibihugu by'ibihangange reka mbanze mvuge kuri ayo magambo y'abo bayobozi yewe iyo nkurikiye amagambo perezida kagame avuga numva numva birambabaza kubera iki birambabaza kubera ko ni amagambo arimo agasuzuguro ni amagambo atanashyira no mu gaciro kuko nubwo nubwo ndavuga nk'umunyarwanda ntabwo u rwanda rwari rukwiye gukoresha imvugo nka ziriya ziriya ni imvugo z'abantu basanzwe ariko umuyobozi w'igihugu ntabwo yatukana kuriya ntabwo rero birabifasha kuzana amahoro nzi ko no ku ruhande rwa kongo nabo hari amagambo bagiye bakoresha atari meza ibyo nabyo ni ibintu bigayitse ubundi ni byiza gukoresha imvugo nziza nubwo umuntu mutavuga rumwe hari ibintu mutumvikana bikomeye gukomeza kumwubaha ahubwo ukamusobanurira mu magambo yumvikana y'ukuri ko ibyo akora atari byo ariko ntabwo wakoresha imvugo nka ziriya ikindi kandi nka kimwe navugaga mu kanya ko hari igihe abanyapolitike bavuga amagambo yo kurwana ugasaba ukumva n'abariya bose bakoma amashyi nyamara iyo aba ari bo babwiraga ngo ntibambare imyenda ya gisirikare bajye kurwana batekereza noneho joseph sebarenzi wahoze ayobora inteko nshingamategeko y'u rwanda yavuganaga na mugenzi wacu geoffre mutagoma abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi abashinzwe umutekano kuri uyu wa mbere bakuye ibisasu bya grenade bine mu cyumba kirimo ibikoresho bya regire zo mu isoko rya ruvumera riri muri zone ya buyenzi mu mujyi wa bujumbura inkuru y'ijwi ry'amerika bategura yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyerive ndayishimiye igihe cy'isaha zine z'agatondo niho hamenyekana ko ibisasu ntezwantoke bine bya grenade byatogwa mu cyumba kirimo ibyuma bya regidezo byakira n'ibitanga umuyaga nkuba amakuru radiyo ijwi ry'amerika yakuye muri ico kibanza c'isoko rya ruvumera gitumbereye ku ibarabara rya mirongo ibiri na rimwe ryo mu buyenzi havuga ko abakozi ba regidezo aribo batanguye kubona ibyo bigwanisho aho bari baje gukora ibyahungabanye ku murongo utanga umuyaga nkuba muri zone buyenzi amakuru y'ababibonye agira ati ibyo bisasu byari birambitse mu kinogo hejuru y'insinga zikura umuyaga nkuba ziburahuye ku isoko ryawo mu kibanza cya regidezo aho ushikira uvuye muri kongo bifukishijwe agakarato gatoyi rero umukozi wa regidezo kuko hari urutsinga mu zizana umuriro byaboneka ko rwagize ikibazo ariko ararondera urwo ari rwo niho kujya aho izo nsinga zizanana abona agakarato kahari afukuye niho yaca azibona acabwira abo bari kumwe nabo rero baca babimenyesha ababakurira byaboneka ko ibyo bisasu ntezwa ntoke byari bihamaze umwanya utari muto aho hantu kuko haba ico gikarato cari kizifutse canke izo grenade zose zari zikirika intumo ico kibanza cari gisamariwe n'abantu batari bake haba ku ruhande rw'abadandaza hamwe n'abanyagihugu bakorera muri ako karere abajeje umutekano intwaro abayobozi n'abakozi ba regidezo n'abandi bakaba bari muri ico kibanza mube abakunzi b'ijwi rya amerika bagerageje kuvugana nabo nta n'umwe wemeye kugira ico atangaza abasirikare bavuye mu ikambi yo ku muzinda nibo baje gukuraho ibyo bisasu mu gihe c'isaha zitandatu byose bikaba byahakuwe atana kimwe gituritse ico cumba cari gisanzwe cugagwa n'abantu batatu ari nabo babika imfunguzo zaho umwe muri abo yari yaje kugururira abo bakozi ba regidezo ngo bakore yaciye ahagarikwa abandi babiri nabo bakaba batari bwafatwe abanyagihugu n'abakorera muri ako gace katowemwo ivyo bisasu ntezwa ntoke baze kuvugira kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya amerika gusa baduhaye aya makuru bababonye bavuga ko bamwe bari bafise ubwoba na cane cane abo mu bibanza ibibanza by'idandarizo bihegereye bavuga ko batewe amakenga n'ibyo bisasu byatowe muri ico kibanza kandi cari cugaye bavuga ko bashima imana ko bishoboye gutogwa bitariho inkumbi basaba ko hokogwa amatohoza akwiye kugira ngo hamenyekane uko ibyo bisasu byashoboye gushika muri ico kibanza gisanzwe cugagwa kandi kirimwo n'ibikoresho bya regidezo urakoze Thierry Vendayishimiye tukivuga ku Burundi hatangiye gahunda yitwa dusharize igisagara n'umugambi mugambi watangiriye mu murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura ujyanye kandi na gahunda y'iminsi mirongo ine n'itanu yashyizweho n'ubuyobozi bw'umujyi wa bujumbura yo gusukura uwo murwa mukuru gutera ibiti byateguwe n'ishyirahamwe ryitwa sanu concernetus twese biratwerekeye navuganye n'umuyobozi waryo jado nkuru nziza naguma ndababwire yuko si ubwa mbere ndabikoze n'ibikorwa twama dukora igihe cyose hageze igihe cyo gutera ibiti twebwe dusanzwe mu kazi ka misi yose tuje tugwiza ibiti n'amashugwe tukabitanga ku babikeneye hama tukanabitera mugabo uno mwaka twashyizeho kampanye yitwa dusharize igisagara tukaba twaragwije amashugwe arenga amajana atandatu kugira igisagara cyacu cya bujumbura tuguhe iyindi shusho nk'iyindi bisagara biteye imbere ku isi aba ari ibisagara byo muri amerika cyangwa muri za buraya nabonye muri icyo gikorwa cyaritabiriwe cyane n'urubyiruko ukabona indabo ayo mashugwe n'urubyiruko ruyatera ruyazana kubera iki urubyiruko ari mwebwe mwitabiriye icyo gikorwa cyane ntabwo ndababwire yuko urwaruka rwo mu burundi twaratahuye yuko igihugu cy'uburundi ni igihugu cyacu igisagara cya bujumbura ni igisagara cyacu nta kindi gisagara tuzoronka nta kindi gihugu tuzoronka atari igihugu cyacu burundi hama tukaba dufise ingufu tukaba dufise ubwenge imana yaduhaye tukaba twaragiye no ku ishuri kurondera ubumenyi tukaba tunatembera mu bindi bihugu tukabona icyo igihugu cyacu kibuze n'icyo igisagara cyacu kibuze nacyo gituma twebwe urwaruka tuvuga tuti reka tubikore kuko twebwe nitwe dufite ingufu kurusha iz'ababyeyi bacu kandi nitwe dufite n'akadoza keza dushobora kuba twobikurikirana dushobora kuba twobyigisha na batonya bacu hamba igihugu kikabandanya gitera imbere igisagara cyacu kikabandanya kiba cyiza nubabwira yuko ni ibikorwa twatanguye twabitanguye kuwa gatandatu n'ubu tuguma tubikora kandi tuzobandanya tubikora si mu gisagara gusa ca bujumbura ahubwo tuzobikora no mu bindi bisagara ari igisagara ca ngozi cangwe igisagara ca gitega n'igisagara ca makamba ni ibikorwa tugiye kubandanya kandi ibikorwa twatanguye tutazohagarika ariko se kugira ngo mugere kuri iyo gahunda yanyu nziza mwiterwamo inkunga nande ninde uyibashyigikiramo ibyo mukoresha mubikura he ikintu bwa mbere nagomba nshime ubwa mbere nagomba nshimire nyine ucubaye umukuru w'igihugu cyacu Burundi nk'uko mutabizi abantu mutaba ngaha mu Burundi perezida wacu ni umugenzi w'urwaruka ikintu cyose urwaruka ruko rurakora perezida arabashikira cyane rero natwe ko dufise umugenzi dushobora kuba twitura fasima tukamubwira imigambi yacu hama akanadushigikira hama akanatugendera hama akanadutera intege ni nacyo gituma tuvuga tutireka natwe dukoreshe ubwo bwenge imana yaduhaye izo nguvu dufise hama ibikoresho tugaca tubimusaba hama akaca bituronsa tugaca tubandanya duteza imbere igihugu cyacu kibarutse meri ya bujumbura atangije gahunda y'iminsi mirongo ine n'itanu yo gusukura uwo mujyi wa bujumbura mwebwe iyo gahunda yanyu yo gushaza bujumbura mwiteramo amashugwe ihuriye he n'iyo gahunda ya leta yo gusukura uwo mujyi w'iwanyu murabizi yuko ubuzima bwa misi yose dufate igihugu nko mu rugo mu rugo haba hariho umubyeyi haba hariho abana twebwe meri ya bujumbura ni umubyeyi wacu iyo umubyeyi ariko arakora ibikorwa by'iterambere abana bategereza kumushigikira hama twebwe icyo igisagara kidutuma dutegereza kugikora cyane kuko ni umubyeyi wacu hama kampanyi bariko barakora meri ya bujumbura twebwe nk'urwaruka ca tugira iyacu kuko biraryoshe duca ahantu heza biraryoshe gutemberera ahantu heza biraryoshe dukorera ahantu heza biraryoshe tubona igisagara ari ciza kandi natwe twabiterereyemwo urwaruka biraryosha urenganya ahantu ukabona ahantu hariho hasa neza nanje narateyemo ingufu ziwanje naratereremo ubwenge bw'iwanje naraterereyemwo umwanya wanje kuko urazi ko time is money ntamanagoma ndababwira yuko twebwe urwaruka rwo mu gisagara ca bujumbura twavuze tuti ikintu cyose kizoza giteza imbere igihugu ikintu cyose kizoza giteza imbere igisagara tugeza kuba aba mbere tukijamwo ni nacyo gituma babonye abajene benshi twabigize ivyacu kuko igihugu ni cacu kandi igisagara ni cacu nta kindi gihugu tuzoronka nta kindi gisagara tuzoronka atari kidufise jado nkuru nziza uyobora ishyirahamwe sanukonseho de tusi twese biratwerekeye ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze cyane nanjye ndabashimiye namfashe kano kanya kugira ntere n'akamo urwaruka ruba mu zindi ntara yuko bofata intara nk'umubyeyi wabo bakavuga ati iyi ntara iteye imbere natwe tuzaba duteye imbere kandi dushoboye hamba no guhezagirwa uzohezagirwa n'imana ihezagira abariko barakora jado nkuru nziza uyobora ishyirahamwe sanu konserne tuse twese biratwerekeye mu burundi niwe usoje aya makuru dukomeje kandi no gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi mu nda harara inzara hakazinduka inzigo umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya mudenderwa mudereri ndakasharishari kashira ngavo kamazima kanokurimbu mvura ingero utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bambicumira agakene